Beni Radyo Ismi Amerik. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'umunani y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyongabo. Leta y'Uburundi yakiriye neza itahuka ry'abarundi bagera hafi amajana atanu batashe bavuye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Bisaba ko n'abandi basigaye bokoroherezwa bagataha.
turafite icyizere gikomeye cyane ni nabyo twasabye umusore cya leta y'u rwanda yaje aziherekeje twasabye yuko bashobora gufasha abarundi bose bene wacu bari mu mikambi y'amahama kugira batahuke mu gihugu cyabo cy'amavukiro kugira twese dufashanye kubaka igihugu cyacu cyatwibarutse Uyo ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'umutekano mu gihugu General Gervais Ndirakobuca. Igisirikare ca Uganda casubiye kuburira abanyagihugu kwirinda gukorera ingendo mu gihugu c'u Rwanda mu buryo butandukanije n'amategeko kubera inyungu z'umutekano wabo. Hano muri Amerika President Donald Trump yaraye yemeye guserukira umugambwe w'abarepublikani mu matora ya President azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe. Amara imbere yuko dushika kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloysi, urakoze fideli perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ejo ku wa kane yaraye asozereye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abarepublikane mu gushikiriza ko yemeye kuzokwitoreza manda ya kabiri mu kibanza ca perezida wa amerika iri koraniro kaminuza y'abarepublikane ryatanguye ku munsi wa mbere ryakurikiye iry'abademokarate ryabaye mu ndwi iheze aho joe biden nawe yemeye kandidatire yo kuzokwitoza ku ruhande rw'abademokarate mu ijambo yashikirije kuri white house imbere y'abantu hafi igihumbi n'amajana atanu perezida trump yabwiye abanyamerika bazotora ko umudemokarate joe biden bazohiganwa afise ivyiyumviro n'imigambi bishira igihugu mu kaga trump yavuze ko amaze imyaka ine asubiza mu buryo ibyo joe biden yononye mu myaka mirongo ine n'indwi iheze ayo makoraniro kaminuza abiri yakozwe mu buryo bwa videwo mu gihe iyo migambwe ibiri yari kiririnda ko haba ikwirakwira ry'umugera wa korona umaze kwica abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo umunani muri amerika hamwe n'abarenga miliyoni zitanu n'ibihumbi amajana umunani bamaze kwandura nk'uko bishyikirizwa na kaminuza joe hopkins yo muri amerika abasirikare bafashe ubutegetsi muri mali bavuze ejo kuwa kane ko uwahoze ari perezida ibrahim bubakar keita bari barafunze mu gihe ca kudeta ubu yidegemvya umuvugizi w'ako kagwi k'abasirikare jibrila mayiga yavuze ati ibrahim bubakar aridegemvya kuho yoba agomba kuja hose kandi ari mu rugo iwe iri tangazo ry'irekugwa ryiwe ritanzwe imbere y'inama y'ibihugu bibanyi na mari bihurikiye muri sedao y'uyu munsi ku wa gatanu itumbereye kwemeza nimba bokongereza inguvu mu kugondoza ako kagwi k'abasirikare kagatanga ubutegetsi ibice bitari bike ku murwa mukuru wa niger niyame biracugarijwe n'amazi mu gihe abasize ubuzima mu myuzure yatewe n'imvura bagera kuri mirongo ine na batanu hamwe n'abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bitanu bakuwe mu ngo zabo umushikiranganji wo gutabara no gukinga ibiza muri nigeri yavuze ko imiryango hafi ibihumbi mirongo ibiri na bitanu yagize ingaruka y'iyo myuzure mu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda imyuzure y'imvura nk'iyo yishe abantu mirongo itatu na babiri perezida w'uburusiya vladimir putin yaremeye ejo kuwa kane gushigikira mu bya gisirikare perezida wa bielorusiya alexander lukashenko yongera asaba ko hatorwa umuti w'ibibazo hamwe n'imyiyerekano byadutse inyuma y'amatati yabaye inyuma y'amatora inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki y'icenda uku kwezi k'umunani lukashenko yemeje ko yatsinze ku majwi mirongo umunani ku ijana abatavuga rumwe nawe bavuze ko ayo matora yabayemwo ubusuma bukabije putin yavuze ko agiye gushigikira bielorusiya mu vya gisirikare avuga kandi ko uburusiya bwategekanije umugwi w'abapolisi worungikwayo mu gihe vyoyangara yavuze ko ivyo bizokorwa igihe abo y'isi ntagondwa butangura guturira imodokari amazu n'amabanki mbere no gutangura kwifatira inyubakwa za leta umutegetsi arongoye inteko z'ibihugu byo mu burengero bw'isi bihurukiye mu muryango wo kwivuna abansi wa otani jens stoltenberg yavuze ko uburusiya budakwiye kwivanga mu bibera muri biyelarusiya kuko ari igihugu cigenga kandi cikukiye
urakoze aroyisi kuri ayo makuru radiyo ijwi ry'amerika i washington disi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini igice cya mbere cy'abarundi bahungutse bavuye mu rwanda batahutse ejo kuwa kane bose hamwe barenga gato amajana atanu bavuye mu ikambi ya mahama iri mu buseruko bw'u rwanda ikambi irimwo abarundi barenga ibihumbi mirongo itandatu pierre claver niyo nkuru yari ku mupaka w'uburundi n'u rwanda yaduteguriye iyi nkuru ibyo byahetse ku mugaragaro igihugu cyacu cyazibarutse bari kumwe n'ibihugu cyane turi ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura u Rwanda mu karere ka Bugesera n'Uburundi mu ntara ya Kirundo ahakiririwe impunzi zigera ku majana ane na mirongo icenda na zitatu zahungutse zivuye mu ikambi y'amahama iri mu buseruko bw'u Rwanda abatahutse bagizwe ahanini n'abana n'abagore nka bose baturuka mu ntara ya Kirundo nk'uko babitubwiye inyuma y'urugendo rw'umunsi wose wabakuye imahama bashitse ku mupaka baboneka ko barushe bamwe bahetse abana bagaterura n'abandi mu ntoke bikoreye n'imizigo yabo ku mutwe hari abacishamwo bagakorora amosozi abandi nabo bagakoma induru babonye iwabo mu burundi ico bikoze barashima ko basubiye mu gihugu cabo inyuma y'imyaka itanu bari mu buhungiro bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa ndanezerewe cane gose yego umutekano ndawizeye nk'uko n'abandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza ngenda ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'u rwanda ko banyitwaritse neza nkaba ntahukanye abana banze batazingamye ngo bagwingire nkaba nkomeye bakaba bamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika barageze mu rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika nifuza ko twoshika iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi imbonerakure barambwira ati imbonerakure ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga hisemo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse abandi nabo banezerewe ko bagiye gusubira mu miryango yabo bari barataye igihe bahunga umuryango iwacu nijye n'aba narahunze na mutoyi wanje rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezerewe cyane impunzi nyinshi usanga hari umwana yahunze wenyine se na nyina na bene baba bari mu gihugu cy'u Burundi usanga umugore yahunganye abana umugabo wiwe bari ari mu gihugu bamaze gusuzumwa ko atamugera wa korona bafise ku ruhande rw'u rwanda umunyamabanga ahoraho mu bushikiranganji bushinzwe impunzi kayumba olivier yahereje abategetsi b'u burundi izo mpunzi aca avuga ko uwifuza gutaha wese atanumwe azomubera intambamyi umurundi wifuza gutaha arataha bahoze bataha kuva bibiri na cumi na gatanu kugeza uyu munsi uwifuza wese gutaha igihe icyo ari cyo cyose yakwegera hr kubera amabwiriza ya kovide hanyuma bakamucyura abifuza kuguma mu rwanda tuzakomeza tubakire umushikiranganji w'uburundi ajeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano niwe yakira izo mpunzi abanje guhereza uwari imbere yabo idarapo ry'igihugu ahagaze ku gataka k'uburundi umushikiranganji gervain buca yahaye ikaze abo barundi abizeza ko umutekano wabo uzocungegwa bikwiye leta y'uburundi yiteguriye kwakira abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose ni nacyo gituma leta y'uburundi iboneye akaryo ko kubakira mwebwe mwese mwahungutse kandi yongera gutera akamo abandi barundi bose bahunze bakaba bifuza gutaha mu gihugu cyaribarutse ko bunyaruka kuko amarembo aruguruye mubwire inshuti n'abagenzi mwasize yo mu rwanda kugira nabo biyandikishe ku bwinshi kiretse abo batashe bavuye imahama hari n'abandi baje bagera kuri mirongo ibiri baba hegereye umupaka bavuze ko bumvise bagenzi babo batashe nabo baca bisabira gutaha mu nyuma baravyemererwa ishami mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi rirashima ko ibiganiro byahuje umugwi nyabutatu wari mu burundi n'u rwanda bishitse ku vyamwa vyiza hakaboneka abataha bubakar bamba ni cegera c'uwuserukira hcr mu rwanda C'est vraiment une très, une très grande satisfaction de voir des réfugiés qui ont ati ni akamweme kadasanzwe kubona abarundi bangana gutyo batashe kuko ubuhungiro si bwiza nababyisabiye ko bashaka gutaha ku gushaka kwabo ni igikorwa tuzobandanya hari abandi barenga igihumbi n'amajana umunani bamaze kwiyandikisha imahama mbere ubu baja bariko bararengako byumvikana ko ku kwezi ku kwezi tuzoja turatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye n'uburyo dufise ivyo vyerekana yuko ivyo bamwe n'abandi bahora batwa twagiriza yuko tubuza impunzi gutahuka atari byo biragoye cyane kuko n'ubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobankira gusa icyo mumenya ni uko ubu batakiri benshi haza umwe umwe kubera ubwoba cyangwa kubera iki na kiriya abo rero turabakira dupfandikanije n'ubushikiranganji bwo mu rwanda bushinzwe impunzi le ministère chargé du, du management de- des urgences en conséquence.
abatashe mu burundi bashikiye mu ikambi y'agateganyo ya songore iri mu ntara ya ngozi aho bazomara iminsi itatu bigishwa gukunda igihugu nk'uko abategetsi b'uburundi babivuze mu ikambi ya mahama abamaze kwiyandikisha bashaka gutaha barenga gato igihumbi n'amajana umunani mu ikambi rimwo abarenga ibihumbi mirongo itandatu bose bahunze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu pierre clave niyo nkuru ku mupaka w'uburundi n'u rwanda wa gasenyi nemba ku bwijwi rya amerika
urakoze claver tukivuga kuri iyi nkuru inyuma y'uko izo mpunzi zitahutse umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu burundi gerve ndirako buca yishikiye mu kibanza zari zakiriwemwo mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije ndirako buca yaravuze ukugena igikorwa co kwakira izo mpunzi cagenze abakiye mu kanyamuneza ntangere hari abasangwa bari babategereye hari abamenyesha amakuru hari abajejwe amashengero hari abajejwe ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu bose niho bari bari na cyane cyane abakorera mu ntara za kirundo reka n'abakorera mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange izo mpunzi zitangwe gutahuka zari zimaze nk'imyaka irenga itanu mu rwanda aho mu ikambi ya mahama mbega itahuka rya muri leta y'uburundi muriha iyihe nsiguro itahuka ry'izo mpunzi muri leta mbyeyi leta nkozi tubiha insiguro y'uko ikintu cyose ni umwanya wacu tubona yuko babonye yuko hageze yuko ibyo baba bahenda baguma babereka ko babonye ko atari byo ikinyoma kimara umunsi ntikimara umutaka barabonye ko ibyaguma babwira byose byari ibinyoma babohera amaboko imugongo ariko baracuruza muri ibi na biriya itahuka ryabo rero ritwereka yuko babonye yuko ibyo bababwira byose atari byo ahubwo bafashe ingendo zo kuza kwifatikanya na bene wabo abarundi kugira twubake igihugu cyacu c'uburundi mu rugamba rwo kurwanya ubukene impunzi z'abarundi amajana atanu zitahutse ni igitigiri gitoyi ugereranije n'igitigiri c'impunzi zirenga ibihumbi mirongo itandatu ziri muri iyo kampi muri leta y'uburundi murafise akizero ko n'izindi mpunzi zizotahuka mu minsi ya vuba turifite turafite icyizere gikomeye cyane ni nabyo twasabye ubuserukira leta y'u rwanda yaje aziherekeje twasabye yuko boshobora gufasha abarundi bose bene wacu bari mu ikambi y'amahama kugira batahuke mu gihugu cyabo cy'amavukiro igihugu cy'amata n'ubuki kugira twese dufashanye kubaka igihugu cyacu cyatwigaruye mwihweje izo mpunzi z'abarundi zatahutse amajambo zoba zamaze kubashikiriza mushobora kutubwira ukuntu mwazibonye umunezero wari wose bari bafise akanyamuneza ntangiye ko gutahuka mu gihugu cyabo cyabibarutse n'ikimenyamenya ah, abamenyesha amakuru bagenzi banyu ababwiye byinshi batubwiye n'abandi barundi batakiri mu nkambi kuko bash- barenga amajana atanu bahunze inkambi nabo bariko bifuza ko uno munsi tuza kubona bageze ku mupaka kugira nabo oh, bace bambukana n'abandi dusaba rero leta y'u rwanda ko nabo nyine yoborohereza mu makomvu agiye gusubira kuza abo bose ba- batakiri mu nkambi bahunze inkambi kugira nabo baborohereze baze nabo mu gihugu cyabo cy'umuvuzi ikintu kigiye gukurikira muri iki gihe ni ikihe igihe tugiye gukurikira tuba tubatwaye mu ikambi yo tuzobapimiramwo umugera korona virusi hama duheje kubapima y'isongore duheje kubapima korona virusi tuzoca tuba- tubatwara mu ngo zabo aho bazoshikira muri ya nkazirema ya bene wabo bene barundi bashikire muri ya nkazirema y'abajeje intwaro ku mitumba mu makomine eka no mu mazone hanyuma tubafashe gusubira mu buzima bwo ku mutumba kubafasha ibi na biriya bya iheruka bya misi yose general eh, ndirakubuca gervais umushikiranje w'uburundi ajejwe intwaro yo hagati murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye mu rwanda ubuyobozi bwa segiteri ya remera buremeza ko bwashikirijwe amafaranga yo kugodeshereza abanyagihugu bahoze baba mu bigwati bya kangondo ya mbere n'iya kabiri badafise aho kuba inyuma yuko basenyiwe amazu n'ubutegetsi ngo baba ahantu hahanamye ido n'ido kuri iyi nkuru tuyishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa kuri uyu wa gatatu nibwo amafoto n'amavideo yatangiye gucicikana agaragaza abahoze batuye mu kagari ka nyarutarama mu mudugudu ya kangondo ya mbere n'iya kabiri ahazwi nko muri banyahe i kigali mu murenge wa remera basubiye mu matongo yabo ayo mafoto yabagaragazaga bashinga amahema mu matongo ni nyuma y'aho ubutegetsi bunaniriwe kubakodeshereza amacumbi kuko bwari bwabasenyeye bubizeza ubukode kugeza igihe bazabonera ingurane ikwiye ubutegetsi bwite bwa leta bufatanyije n'inzego z'umutekano bwahise bubamurura muri ayo matongo maze bubasezeranya gutangira gukemura ibibazo byabo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abahagarariye abandi basabwe kuzindukira ku biro by'umurenge wa remera ngo baganire ku buryo bakemura ibyo bibazo ijwi rya amerika igera ku biro by'umurenge wa remera yasanze inama yahuzaga abo baturage n'umurenge wa remera yarangiye batubwiye ibyo baganiriye n'umurenge wa remera ibyo yatubwiye ni byiza pe ariko ikibazo ni ugushyirwa mu- mu- mu bikorwa twebwe yatubwiye ko ibyacu agiye kubijyana nyine ahandi hantu hisumbuye ni ukuba turi mu gihuru nta hantu hari ahandi ho kuba se ku mazu badusohoyemo n'utuntu twari dufite byose twarabigurishije nta mwanzuro dutegereje ahangaha gusa batubwiye ko izo ayo mabaruwa twahawe n'akarere bagiye kuyashyikiriza umujyi wa kigali hanyuma bakazatubwira igisubizo kizavamo ariko nta mwanzuro uhari ntabwo dusubira mu mahema kuko badukuyeyo ariko ibyo ari byo byose turakomeza twangara mu by'ukuri nubwo turi muri korona ntabwo wabwira umuntu ngo aramara amezi atanu atishyura inzu badukuye mu byacu batubwira ko twishyura ntabwo badukuye mu byacu batubwira kujya kwiyishyurira twari dufite aho tuba dufite n'ibyo dukodesha tugatunga imiryango yacu abaturage bafashe umwanzuro wo kujya gushinga amahema mu matongo yabo bavuga ko bamaze amezi agera muri atanu batishyurirwa ubukode nk'uko ubutegetsi bwari bwabibizeje kuva mu kwezi kwa kane amafaranga yabo yarahagaze nta hantu dufite ho kuba yaba amazu yaba ubukode yewe yaba na- n'ayo twaba twarabariwe yose twarayabuze twarasiragiye twabuze aho twabariza hose ariko twatangajwe no gushinga amahema tubona umujyi wa kigali uraje n'akarere karaboneka kandi bose bari babuze bwana godefrey karamuzu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa remera yatwemereye ko koko yabonanye n'abaturage bahagarariye abandi bafite ibibazo by'aho kurambika umusaya yatubwiye ko ubutegetsi bw'umujyi wa kigali hari amafaranga bwahise bwohereze gukodeshereza abo baturage ku buryo ngo mu minsi mike araba yageze kuri konti zabo gusa ngo bazahera ku bababaye kurusha abandi ariko n'ubuyobozi bw'umujyi uh, bwari butwohereje amafaranga Eh, cya- cyari gisigaye muri aka kanya ni uko turimo ku- kureba amakonte yabo amazina yabo niba yanditse neza amabanki yabo ariko nabo tugase- tugasesengura kugira ngo turebe hatagira undi ushobora kwinjiramo kugira ngo tumwandike hari abaturage bashobora gutekereza bati none amafaranga arabonetse reka twese tuze tujye ku nyubako y'ubuyobozi ariko twakoranye na bamwe bahagarariye abandi n'ubuyobozi bw'akagari kugira ngo izandiko zimwe mu kanya na- naziberekaga izo batuzaniye abaturage bigaragara ko hari ama- inyandiko ubuyobozi bw'akarere bwari bwarakoze aba baturage ige- igenagaciro turavuga ati nta kibazo reka bazizane none dushingiye turimo turakosora amakonti yabo turumva ko uyu munsi cyangwa se ejo amafaranga azagera ku mabanki yabo ijwi rya amerika yashatse kumenya niba n'amezi atanu ashize batarishyura ba nyir'amazu bakodeshaga ubutegetsi buzabanza kuyariho amaze bwana karamuza avuga ko ubwo bushobozi butarabonekera icyarimwe Eh, ayo dufite ah, aka kanya ntabwo yarangiza am- amezi yose icya- icyarimwe ariko ahari niba ubuyobozi bwa tanzania buremera ko buzashaka na- n'andi bakabafasha cyangwa se n'ikindi ki- cyemezo kizafatwa kizafatwa n'ubuyobozi budukuriye tuzagenda tubagezaho raporo y'imiterere y'iki kibazo kuko urumva niba hari umu- umuturage uvuga ngo arasubira hariya arasubira hariya kubera ko yabuze aho aho gucumbika Mm.
ariko ko twaganiriye kandi babyumvise ah, turavuga ati n'ubundi impamvu yabavanye mu gishanga ntabwo yavuyeho ntabwo muri busubire mu gishanga Eh, icya kabiri imyigaragambyo yonyine ntabwo yemewe mu gihugu cyacu icya gatatu kujya gutora hariya mu gishanga mu by'ukuri n'uburyo ahubatse ni ukuri gusobanukirwa keretse aba- abakora igenagaciro abo bo twakomeza tuga- tugakurikirana ijwi rya amerika yeretswe inyandiko ziriho amasezerano y'ubukode n'amagenagaciro ku mitungo ubutegetsi bwasabaga abaturage ko bazifotoza izo nkuri nazo zizashingirwaho mu kureba abafite ibibazo bikomeye kuruta iby'abandi bagahita bishyurirwa ubukode kubasenyera inzu babagamo byabaye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri amasezerano ajyanye no guhabwa ingurane ikwiye mu ngingo yayo ya kabiri irebana n'inshingano z'akarere ka gasabo harimo gutanga ingurane ikwiye y'inzu kandi bitarenze mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kagombaga kandi gukodeshereza abimurwa mu gihe cyose atarahabwa ingurane ikwiye amategeko yo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange atomora ko iyo amasezerano atubahirijwe nyuma y'amezi ane ateshwa agaciro ku bwumvikane bw'uwimura n'uwimurwa bakwemeranya ko agumana agaciro uwimura agategekwa gutanga atanu ku ijana by'agaciro k'umutungo wose kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi nibwo batangiye kubwira abanyarutarama hazwi nko muri banyahe ko bagombaga kwimurwa ku bikorwa by'inyungu rusange ariko ubwumvikane bwakunze kubura hagati ya rwiyemezamirimo n'abaturage bari mu miryango isaga igihumbi magana atanu kugeza ubwo hari n'abajyanye ubutegetsi mu nkiko basaba ko barenganurwa eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric igisirikare cya uganda cyasubiye kuburira abanyagihugu kwirinda gukorera ingendo mu gihugu cy'u rwanda mu buryo butandukanije n'amategeko kubera inyungu z'umutekano wabo inkuru ya ignatius bahizi muri uganda ukurikije umuvugizi w'igisirikare musha brigade ya flavia byekwaso hari umunyayuganda witwa kabagambe edward uherutse gufatirwa mu rwanda kandi akaba avugwa kuba yarambutse umupaka aherekeje abanyarwanda babiri abafashije kwikorera ibicuruzwa bari bakuye muri uganda mu nzira zitemewe n'amategeko ati perezida yihanangirije abantu kutongera kwambuka mu rwanda kandi ababwira ko uzabikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko azaba abikoze ku giti cye bivuze ko azirwanaho abantu bagomba kwiga gukurikiza amabwiriza bahawe mu nama n'abanyamakuru brigade flavia byekwaso yongeye kuburira abanyayuganda kubahiriza amabwiriza y'umukuru w'igihugu yo kwirinda kwambuka mu rwanda mu buryo butemewe mu ntangiriro z'uku kwezi ibiro by'umukuru w'igihugu byasohoye inyandiko igenewe abakuriye iby'umutekano mu ntara zihanye imipaka n'igihugu cy'u rwanda ibasaba kuburira abaturage kwirinda kwambuka mu rwanda kubera ko hari umugambi mubisha w'icyo gihugu wo kurasa abasivile batitwaje imbunda bambutse amagendo mu rwanda iyo baruwa yanashimangiye ko magendo itemewe n'amategeko abanyayuganda batari bake bamaze kwikirwa mu rwanda n'inzego zishinzwe umutekano zibahora kwambutsa amagendo muri icyo gihugu navuganye n'ukuriye inzego z'umutekano mu karere ka gisoro bwana peter mugisha ku cyo kuba hari abanyayuganda bitaba muri ubwo bucuruzi bwambukiranya imipaka ariko butemewe n'amategeko ati icyo ntabwo nshobora kugihakana ariko hari abashinzwe umutekano bagerageza guhagarika ibi bikorwa by'amagendo ni ibintu bigoye gukumira abantu ijana ku ijana nyamara ariko ntabwo ari ikintu gikabije cyane kuko muzi ko ababigerageje benshi bagiye barasirwa mu rwanda kandi nanone tuzi neza ko n'abanyarwanda benshi bambutse amagendo bayikuye iwabo bayizana hano ariko twe dukurikiza amategeko ya kimuntu ntabwo tubica mu rwanda niho barasa bacu nyamara ukurikije bwana mugisha ngo guca amagendo burundu biragoye cyane cyane mu bantu baturiye imipaka nubwo babihanangiriza buri munsi guhagarika uwo mwuga utemewe n'amategeko y'ibihugu byombi ariko kandi ngo birushaho gukomera kubera yuko abantu bo hakurya no hakuno y'umupaka ari abavandimwe rimwe na rimwe ngo ibyo baba bikoreye ari byo baba bavuye guhaha mu bavandimwe babo ati hari n'abagabo bafite abagore babiri umwe yaramwubakiye mu rwanda undi akamwubakira muri uganda ubu buvandimwe bw'abafumbira ba uganda hamwe n'abanyarwanda bo basangiye umupaka nibwo umukuru w'akarere ka gisoro bwana abel bizimana yasobanuye ariko nawe akaburira abantu ayobora kwirinda kwica amategeko y'igihugu cy'igituranyi ntibazigeza babuza umuntu wese wa gisoro kutaja mu rwanda ntibazigera babuza umuntu wese utuye mu ruhengeri rwa kera ariyo musanze na, na butaro kutaza gisoro ubuzima bwacu ni imigenderane n'imibanire ntabwo muzadutanya n'abanyarwanda kuko ni abavandimwe bacu iyo umuntu arashwe atajanywe mu bucamanza iyo ni extrajudicial killing it's murder ni ubwicanyi sayansi yo gufata abantu bashakwa n'ubutegetsi irazwi ku isi yose umuntu wamudiseboringa ukamurasa ukuguru ariko kurasa ku mutwe ntabwo uwo muntu yasigara narapfa uru rwandiko rwavuye mu biro bya perezida museveni rwakomoje ku cy'uko hari abashinzwe umutekano mu rwanda bambuka bakavogera ubutaka bwa uganda ibyo bwana peter mugisha arabyemeza yego nibyo nibyo barenga umupaka bakaza ku butaka bwa uganda tubifitiye ubuhamya ariko niba babikora babigendereye cyangwa batabigendereye bakambuka umupaka batawumenye sinamenya neza iyo tubabonye tubasaba gusubira mu gihugu cyabo tubaye abantu babi natwe twabarasa cyangwa tukabafunga ariko ntabwo baza nk'abarwanya igihugu niyo mpamvu tubafata kimuntu kuko umuntu ni umuntu twe ntabwo twihutira kurasa ariko baramutse baje nk'abashaka kuturwanya ibyo byaba ibindi umubano mwiza hagati y'igihugu cya uganda n'icy'u rwanda uracacumbagira nyuma y'aho buri gihugu gitunze agatoki ikindi bishinjana kubangamirana mu by'umutekano ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo turabashimiye mwese mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ijwi ry'amerika ribategurira ibiganiro bitandukanye ku bibazo bitari bike ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze risobanura imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu kiringo cy'imyaka itari mike leta y'igihugu cy'uburusiya yarondeye kugeramira ubumwe uri hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'uburayi hamwe n'inzego za demokarasi ibyo mu ntumbero yo gutuma ibihugu bibanyi bizera kuri iyo kurushiriza nicyo gituma mu gihe cy'iki kirangiye ikigo kijejwe iterambere mu makungu cya leta zunze ubumwe za amerika usaid cyatanguje umugambi wo guhagarika iyo migambi y'uburusiya witwa cmki mu mfunyapfunyo ikigo usaid kiriko kigerageza kugabanya utwigoro tw'uburusiya two kugeramira demokarasi no kwigwanako k'uturere tw'uburayi n'utundi dukora ku burayi na aziya mu kubaka inzego zikomeye mu by'ubutunzi na demokarasi ku bihugu bikorana na amerika muri utwo turere icyegera cy'umuyobozi w'ikigo usaid mu karere k'uburayi na aziya brock birman avuga ko uwo mugambi uterekeye uburusiya n'abanyagihugu baho na gato It's designed to help countries make their own decisions, to make them more self reliant, to make them more independent, to allow them to decide.
uwo mugambi cmki ugenewe gufasha ibihugu gufata ingingo zabyo byonyine bwite kugira ntibizere hanze no gutuma byigenga kurushiriza kandi byifatira ingingo zabyo ubwabyo uwo muyobozi berman avuga ko uwo mugambi ushimikira ku bisata bine by'umwihariko First and foremost, democracy and governance, which basically is an effort to help build democracies in all of our countries, allow people to decide the paths forward for their government, making sure that they elect the people who they want representing them in their government. Secondly, we're working on disinformation, independent media. It's important that people can rely on where they're getting their news. And so we're helping in that regard. Third, we're also helping in energy and making sure that we help our countries be more energy independent.
ubwa mbere na mbere werekeye demokarasi n'ubuyobozi bubereye nta kigoro ko gufasha kubaka inzego za demokarasi muri ibyo bihugu byose gutuma abanyagihugu batora abo bifuza ko babaserukira muri leta bwa kabiri turi ko dukora kugira turwanye amakuru y'ibinyoma mu gushyira imbere itangazamakuru ryigenga ni nkenerwa cyane ko abanyagihugu bashobora kwizigira aho amakuru baronka aba avuye turafasha muri iyo ntumbero ubwa gatatu turafasha kandi mu bijyanye n'amasoko ntanganguvu no kubona ko dufashije ibihugu byacu kwigenga muri icyo gisata uwo mugambi cmki werekeye ubutunzi no gutuma ibihugu werekeye bifata ingingo kuho bishaka gushimikira ku bijyanye n'ubudandaji hamwe no gukorana kwabyo birman avuga ko bakorera abona mu bitandukanye n'abategetsi b'uburusiya asigura ko atari abategetsi b'uburusiya gusa hamwe n'abo bakoresha barondera gutuma ibindi bihugu bizera kuri bo amenyesha ko hari n'ibindi bihugu bikoresha uburyo bugayitse butandukanye ku bindi bihugu biba bifise ibibazo ibyo bihugu birimo ubushinwa n'amashyirahamwe y'ubudandaji y'icyo gihugu arangwa na ruswa no kudakorera mu muco We're looking to make sure that, again, we help our countries be more self reliant. They understand the, the agreements they're coming into or getting into with China, making sure that they understand that the technologies that they're using do create a security issue and one of privacy. Making sure that whether it's the technology or the equipment, they understand exactly when they sign the bottom line what the results are, whether or not they sign up to get that technology or whether or not they default on a loan.
berman ati turiko turondera kubona ko dufasha ibihugu byacu kwigwanako birumva amasezerano biba bigiraniye n'ubushinwa tugerageza gutuma byumva ko ubuhinga bikoresha buvuye muri icyo gihugu bushobora gutera ibibazo ku bijyanye n'umutekano n'amabanga turondera gutuma ibyo bihugu byumva ibiri mu masezerano n'inkurikizi zabyo icyegera cy'umuyobozi w'ikigo usaid brock beman ahanura uwo ari we wese ashaka kumenya ibirengeye aho ku mugambi cmki kuja ku kibanza ca internet zitatu akaburungu usaid akaburungu gov kugira abone kurushiriza ibyo ico kigo gikora
iryo